radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na frederic nkundikije mwiriwe neza aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku kibazo cy'abantu bakomeje kuboneka mu mabarabara yo mu burundi basabiriza turareba n'ikirimo gukorwa mu gufasha abo bantu mbere yaho ariko mugenzi wanjye frederic nkundikije hagiye kubanza bagezeho amwe mu makuru ku burundi
urakoze eugene miriwe neza nshuti mwese mu teramanyine radiyo ijwi ry'amerika inshamake y'amakuru avugwa mu burundi muri iki gihe igipolisi cy'igihugu cy'u Burundi kimenyesha ko imodoka zitwara abantu n'ibintu ziturutse mu gihugu cy'u Rwanda zitarekuriye kwinjira mu Burundi ariko iziva mu Burundi ngo zirashobora kuja mu Rwanda iyo ngingo yafatiwe imodoka ziva mu Rwanda niyo nayo ya kandi yafatiwe imodoka ziva mu gihugu cy'u Uganda zitwara abadandaza b'abarundi umuvugizi w'ipolisi avuga kandi ko ibidandazwa bitari bike bitari ivyimburwa mbumba mu rugo bishobora gusohoka atangorane turi kumwe mu kanya turarondera mugenzi wacu eroge neza yakurikiranye inkuru ariko ntituramubona neza kuri telefone ariko turasubira kumurondera mu kanya kugira ngo aduhe idonido nkuru mu burundi kandi uyu munsi ku gatanu hatangujwe isekeza ryo kwitaho igiterwa cy'ikawa igikorwa cyahagarikiwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu dr joseph butore mugenzi wacu evariste nzikubanyanka yakurikiranye inkuru evariste mwiriwe neza
uriyo neza frederic nkunikeke mwiriwe icyatumye iryo sekeza rikoreshwa n'umutetsi wo hejuru ni iki
icyatumye iryo sekeza rikoreshwa n'ubutegetsi muri kino gihe ni ukuvuga ni sekeza ritanguzwa na bamwe mu bategetsi baba bajejwe iby'uburimyi n'ubworozi mu gihugu joseph butore rero icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akaba ajejwe ubwo bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwegukira ibiro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu byatangurijwe rero mu ntara ya cibitoke ni mu ntumbero yo gukangurira abanyagihugu gukunda icyo giterwa cy'ikawa mu gihe muri kino gihe byibonekeza ko benshi bariko barayirandura bayisubiriza ibiterwa mbumbarugo canke ibiti vy'ivyamwa imivyaro y'ibiti vy'ivyamwa murashaka kutubwira igituma abanyagihugu abarimyi batora gusubiriza ico giterwa bakagisubiza n'ibindi biterwa nta kamaro kibafitiye
abo barimyi bavuga ko bavuga yuko muri kino gihe igiterwa kikaba atamwimbo mwinshi kigitanga kandi yuko kugikorera bibasaba ibikorwa byinshi ngo baravye rero udufaranga bakuramwo hageze gushora ikawa wari udufaranga twingisha ntikize hari umunyagihugu twayaze nawe asa n'uwaheze kurimya ikawa avuga ati aho nahora ndimira ikawa uno munsi ndaharimye imyumbati ndahakura umwimbu ungana n'amafaranga miliyoni mu mafaranga y'amarundi miliyoni imwe mu mafaranga y'amarundi atariko nkiharima ikawa naronka amafaranga atarenga ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amarundi none umutetsi yuguruje iryo sekeza yoba yashoboye kujijura abarimyi ko icyo giterwa kizoteba kikabagirira akamaro
ego mu kigero cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yatiyakamu yateye intege abo barimyi b'ikawa na cyane cyane mu ntara ya cibitoke n'abo mu gihugu cyose yuko leta y'u burundi ifise imigambi yo gusubira kunagura ico giterwa c'ikawa aha mu migambi leta ishikiriza bicishije ku kigero cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ni uko bagiye gutanga iyindi mivyaro mishasha bagiye kugwiza imivyaro myinshi kugira ngo abarimyi b'ikawa basubire guteragira ikawa ikiri ntoyi kumbure bibaza yuko mu myaka iza ari iyo sura igatanga umwimbo nk'uko yahora yitanga mu myaka iheze ku byerekeye igiciro cy'ikawa cagabanutse naho yashoboye kuba jijura ko kizoteba kikisununura
yakomeye uno mwaka yababwiye yuko baravye ingene kw'isoko mpuzamakungu vyifashe yabwiye ko gishobora kuduga ariko n'ubu baracidoga bavuga yuko amafaranga bahabwa kuri izina ari amafaranga y'intica ntikize mu minsi yeze bari bashikirije yuko ikiro kikaba idatonoye kizohora kigurwa hagati y'amajana ane n'amajana ane na mirongo irindwi amajana ane na mirongo itatu ariko muri kino gihe hariho gikoroka gishika no kigashika no ku mafaranga angana n'amajana atatu na mirongo itanu ku kiro abarimyi bakavuga bati ego urakoze cyane rwose mu kanya turagutera akamo kugira ngo uduhe inkuru yuzuye urakoze
barakoze rero bagenzi banjye frederic nkundikije evariste nziko banyanka batugejeho aya makuru tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu mwanya ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'abasabiriza mu mabarabara mu burundi barimo abakuru n'abato nk'uko byakunze kugarukwaho mu biganiro byacu abantu bajya mu ibarabara biturutse ku mpamvu zitandukanye bamwe ni abana b'imfubyi abandi ni abantu bageze mu zabukuru barimo abapfakazi batagishoboye gukora imirimo ibatunga n'abandi badafite akazi uyu munsi twatumiye fondasiyo de tabita akisiyo ni imwe mu miryango cyangwa se amashyirahamwe yahagurukiye gushakira umuti iki kibazo cy'abasabiriza mu mabarabara turi kumwe na madame oda nduwumwami aratubwira uko iyo fondasiyo ifasha abo bantu basabiriza cyangwa se baba ku ibarabara ifatanije n'andi mashyirahamwe yatangiye icyo gikorwa ku cyumweru iyi fondasiyo izafungura icyo yita centre de coute kugira ngo izabashe kurushaho gutega amatwi ababagana kandi babashe kubafasha mu bibazo barimo hifashishije impuguke zifite ubumenyi butandukanye turaza rero kubigarukaho muri iki kiganiro reka ariko twakire umutumirwa wacu madame oda nduwumwami muraho neza murakomeye
murakoze ku muryango ye ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane Eh, yego mu- muvuze ku kibazo cy'inkoramutima ikibazo tumaze igihe kinini cyane muri iki gihe muri iki gihugu cy'u Burundi kimaze imyaka myinshi gisa mbere naho cyatanguye gusa n'ikigorana mm, nda- So, ni ibijya- Mhm.
reka ngushimire rwose kuba ufashe uwo mwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo nk'uko bivuze kimaze kugorana gikeneye ingufu ziturutse mu mpande zose nkaba nizera ko iki kiganiro kiri burangire abakunzi b'ijwi ry'amerika barushijeho gusobanukirwa n'uko ikibazo giteye ibyo mukora kugira ngo mushakire umuti i- n'ibyo muteganya gukora muri ibi bihe biri imbere kugira ngo haboneke igisubizo kirambye reka rero twibutse abatwumva ko leta y'u Burundi yafashe n'icyemezo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ku itariki ya makumyabiri n'umunani gica abasabiriza mu mihanda ariko kandi n'ubu bakaba bakiboneka inshuti rero bakunze ijwi ry'amerika nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro muri isanga ni icyanyu turaza kubaha ijambo mutange inama n'ibitekerezo mbibutse nomero zacu muduhamagaraho mbere y'uko dukomeza ikiganiro ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mu kiganiro rero nk'uko nabivugaga ku baba bagifungura amaradiyo yanyu turi kumwe na madame oda nduwumwami wa fondasiyo tabita akisiyo oda wabanza kutubwira ukabwira abaduteze amatwi muri make iyi fondasiyo icyo ikora n'aho ikorera
Eh, tabita eh, fondasiyo tabita akisiyo ikorera ah, mu gisagara i bujumbura Eh, twari tumaze iminsi dusa n'aho dukorera mu kabiro gatonyi ariko nicyo gituma turiko turagerageza kugurura ansantre ansantre de kuti nk'uko nabi- nk'uko twabamenyesheje dukorera rero ku- muri iki gihe turakorera ngaha i bujumbura tumaze igihe kitari gito twitwararitse ibyo bintu by'abana bo mu ibarabara abatamakazi basegerereza mbere ntitwi- ntitwirengagiza n'ikibazo cy'u- cy'urwaruka nabwo ruheza amashuri nabwo nyine bikagaruka hahandi ni hahandi nyine mu ibarabara kubera ata- ata mirimo rero eh, umwe wese aragerageza uko abishoboye nk'uko n'andi mashyirahamwe yagiye abikora hanyuma n'ukuri abantu bagatanga ingufu aho bageze mugabo ibi birasa n'aho ataki- atanyishu ikwiye yigeze iboneka muri iki gihugu cy'u Burundi Hmm.
nicyo gituma ushize twigeze kugirisha konferanse yaciye iminsi Hmm.
dusa n'ijwi rivugira mu bugaragwa rusemerera dutera akamo kuko twabona ko ibintu bi- bigeze ahantu nyine bi- bire- biremereye kandi bigoranye kandi eh, habamwo guhungabana kuko urabona ru- ruba rugwaruka rwinshi ruba ruri mu- rutagira icyo ruriko rurakora urabyimana ko bitaba byoroshe Hmm.
icyo gihe rero twe twari twafashe mm, nicyo cyifuzo cya fondasiyo kabita twari twahuje abantu bose bakora icyo gikorwa mbere na leta twari twayitumiye kugira ngo tuvugire tu- tu- tu- tutorere ikintu kimwe nk'aho twakorera asineriji tugakorera asineriji Mhm.
umuntu wese mu ngufu Gukorera ziwe, hamwe.
mu byo ashoboye n'iki cyane cyane twaravugamwo ibintu by'amashengero kuko nibo bimobiriza abantu benshi kugira umuntu wese agira icyo afashije muri ibyo bintu batorera umuti cyane cyane ni- si- si- si ukugabura no guhita kujya no kwandika gusa ahubwo twashaka kurondera umuzi impamvu abo- abo bana ari benshi mu ibarabara nabo batama akazi bari mu ibarabara kandi iyo uganira nabo wumva ari abantu bakomeretse birenze birenze uko umuntu yobyiyumvira Mm. iyo muvuga muti si gutanga ibi- ibyo kurya gusa nari ngiye kubabaza nti ubundi kugeza ubu mubafasha gute hari i- ba- abakeneye ibiribwa ariko hari n'abakeneye n'ubundi bufasha mubafasha gute kugeza ubu
koko barake- barashonje Ah, nk'abo batamakazi reka mfate mfate urugero rw'abo batamakazi abo batamakazi ba- mu by'ukuri nta ngufu bagifite barashonje ubaraba urabona ko bakeneye icyo kwambara kubona ko bashonje kubona ko bakeneye umuti mugabo iyo ubahaye ukaba- ukabahana n'ijambo ryo kubaremesha nasanze bi- bi- yabafasha cyane gusumba kumuhereza icyo arya ukamurika akagenda ariko iyo wicaye mukabana mukaganira ukamubaza imibereho yiwe bimeze gute bimeze gute mbega byagenze gute kubera iki- kubera iki uwo mutamakazi ukaba ufite utw- utwa- utwana nuvuga utwuzukuru tugucagatiye ha byagenze gute habaye iki noneho rero agaca akubwira ido n'ido igituma afite ubwo bwana igituma atagishobora kuronka icyo arya akakubwira ati nta mwana ngisigaranye abana banje barapfuye mu rwimo none nta- basigaranye intano none izi ntano sinzishobora gukora kubera ndazigaburira ni ibintu bibabaje ni ibintu bisize ubwenge uri umuntu afite umutima wumva wumva bigoye Mm, birumvikana none se oda muri abo mwafashije hari abo mubona ubu ngubu bavuye mu ibarabara bakaba barabashije kubona indi mibereho
ntoya urumva kubera ko nicyo ariko nakubwira n'imbere y'uko twebwe du- tu- tubaho twebwe igifu hari abandi batanguye nta wigeze abishobora kuko nta muntu umwe ashobora gutunga abantu ngo avuge ngo ni ukwakira ubuzima bwabo ngo ngo bagume iyo bari mugabo nta n'umwe ari mu ibarabara kuko akunze kuba mu ibarabara nk'uko babuzwa bagira Mm. murebye se ubwo nko muri ibyo biganiro mwagize musubije amaso inyuma mureba mukaba- mugasanga ari hehe hashobora hagombye gushyirwa ingufu kugira ngo nyine haboneke igisubizo kirambye
urumva igihe leta ndavuga nka leta leta niwe niyo ibivugwa bwa mbere leta ifashe ika- iga- iga- igahuza abo bantu bose abantu mbona bafite ingufu kurusha abandi ndabona ari leta n'amashengero U- u- i- ayo ariyo yose abakirisi- aba- abakirisitu abamizirima n'abandi n'abandi abo bantu bimobiriza abantu benshi bashobora kubwira abayoboke babo bakagira icyo bagize kuko abo bagowe ni bene wacu abo bagowe ni ababyeyi ni abana urumva hanyuma ayo mashyirahamwe n'abo bitanga nk'uku- nk'uku kwa fondasiyo kabisa abantu bose ba- ba- ba- ba- baga- bagafasha uko babishoboye Mhm. kugeza ubu se mufatanya gute na leta y'u Burundi mu gushakira umuti icyo kibazo cy'abantu bo mu ibarabara ya biracyari biracyari mu ntango urabona twa iyo konferanse twayigize mu kwezi guheze Mm.
sinavuga ngo hari ikintu kuko urabona haciye haba guca aba- aba- baba bavuga ati ntibagende mugabo urabona n'ubu baragarutse ntibakire kubera iki kubera ko i- i- i- icyo cyatumye bava iyo bava ntikiba cyatorewe umuti urumva ni hahandi nyine baca basubira kugaruka kuko bumva baba baje kubera- kubera ingorane runaka kandi je mwazi igihe kinini nge- nganira n'abo bana ni ukuri abo bana iyo uriko urabi- u- u- uraganira nabo ntibaje mu mvo zimwe narigeze gutanga akarorero k'umwana je nigeze gutora ku ibarabara yarwaye yarwaye yari umwana w'imyaka ine ndamutwara kwa muganga ndamuvuza ndamutahana muhira ndamumarana iminsi umwana ndamuvuza arakira hama ashaka kumutwara mu ishuri umwana aranyankira anyankiye kubera ko yari azi kuvuga ndamubaza iwabo arambwira turashakisha iwabo turahatora mugabo tugiye tugiye iwabo dushaka dusangana abantu bifite bafite ubutunzi bukwiye bafite ibyo kurya mugabo ababyeyi bari mu gahinda n'umupapa wabo yari umukomisiyoneri duca dusanga abo bana uko ari- a- iyo famiye uko ari aba- abana batanu bose bari mu ibarabara wumva ko aba abana bataza mu ibarabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi nicyo gituma nakubwira nti ic'abana- i- ikibazo cy'abana bo mu ibarabara kiri kosito cyane ku buryo ari ikibazo cyo kwitondera buke buke buke buke umuntu wese akamenya i- umwana icamuzanye mu ibarabara kuko ari igihe wo- wokwibaza uti hariho nk'umwana ataba akeneye n'ibyo biryo aba akeneye gusa affection umuntu amu- amwitayeho amwitwararitse gusa kuko niyo ubarabye ubona ko bonze urabona ko nta nzara ibishe ibishe nk'uko turi ko turabyumvira ariko hari ikintu babuze hari ikintu gituma baza mu- mu muhanda icyo rero nicyo twe twavuga tukireka dukorere asineji twataka neza racine y'ikibazo gituma Umuzi.
abana bo mu- ba- abana baza mu ibarabara ibyo aba- ibyo aba- aba- aba- ababyeyi abasaza bari mu ibarabara byo birasobanutse urumva ni intege nke ni ubukene nicyo kibazana Mm.
ariko hari uwundi mugwi nawo w'abami nabo baza kubera nyine gukena imirimo gukena ikintu bokora bagaca bumva ubuzima ntabwo bakiyumvira ati reka tugane mu gisagara ko wumve twofa tu- twota- twotega amaboko Mm, abo ni nk'abarangije amashuri ingorane abandi bakabigira kubera nyine hariho n'abanebwe baca babikosiramo
Eh, reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika reka tujye ku murongo wa telefoni rero duhe umwanya abifuza gutanga inama ibitekerezo cyangwa se kubaza kuri telefone duhere kuri leo cargo uranyumva
ndabumva
Eh, n'amakuru Eh, urakoze cyane kuba witabiriye radiyo ijwi ry'amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego murakoze ntanguye kuramuta mu ndamukize n'uwo mutumire aserukira iyo fondasiyo tabita akisheni Eh, arakumva rwose
je ikibazo nagomba kumubaza birumvikana yuko ikibazo cyo gusega mu burundi eka no no mu bindi bihugu kirahari kandi n'ikibazo nk'uko abivuze gifite imizi gifite icyo twokwita into zitandukanye ariko nashaka ndamubaze nubwo nagomba kukibaza nk'uwo aba yaserukiye nka leta cyane cyane nko mu bushyikiranganji bwo gufatana mu nda cyangwa bw'agateka kazi na muntu none baba bariko bakora iki kugira ngo cyane cyane nk'abo bana baba bariko bakora iki mu- mu- mu- mu byerekeye ku- kubaka amasantere dakeye kugira abo bana bashobore kuvanwa mu mihanda kuko biraboneka iyo ugiye mu gisagara cya bujumbura urabona ko ari ibintu biteye ikigongo cyane hanyuma na rwanda mubanze nk'iyo santere iyo fondasiyo nyene boba ikora mu gihugu cyose kuko jewe ubu mpagaze i makamba mu kayogoro kandi n'icyo kibazo cyo gusega kirahari bigaboneka yuko hari hakenewe amashyirahamwe mwe nayo kugira ngo icyo kibazo kigwe hanyuma gihagurukirwe kuko nta kubona nk'abana bari mu mabarabara kandi ari abana bari bakwiye gukora bakabaha ubuzi buto buto hanyuma bakaja no ku ishuri bakiga hanyuma igihugu kigatera imbere
Eh, rero umucamake nashaka a- a- agerageze gusesangura hanyuma i- yemere hariho n'iki n'iki kibazo cyo gusega mu burundi kiraboneka yuko gifitanye isano n'ibintu by'imico kuko hariho igihe usanga bavuga bati kuva na kera aba- abarundi bamwe bafatanya rero bakaca babona yuko uko gufashanya bakagufatanya no gusega uwabonye wese uramubwira ati ashafasha ahubwo bakaraba ukuntu bukangurira babugwaruka canke cyane cyane abo bana hanyuma yuko bukunda ibintu by'akazi bakabihera no mu mashuri mm.
bamurakoze urakoze cyane rero kargo ku- u- u- urebye nk'icyo uvuze uti gusega gusega ubundi ntabwo ari umuco umuntu ah, nuko uko gufashanya byo ni mu muco w'abarundi cyangwa abanyarwanda ufite icyo akeneye ukaba wamufasha ariko atari ukuvuga ko agiye gu- ntabwo ari- ntaho bihurira no gusabiriza reka duhe umwanya mm, madame oda abanze agusubize mbere y'uko twakira abandi bakunze b'ijwi ry'amerika mumusubize muri make hanyuma twakira abandi
yego icyo kibazo avuze ni ukuri gikwiye igihugu cyose hose barasabiriza ariko ikintu gihambaye ni uko abarundi basubira bakagira wa mutima wo gufashanya umuntu wese agafasha mu cyo ashoboye ndasubiramo iki kibazo cy'aba no mu ibarabara ikibazo cyoroshye ni ikibazo gisaba ingufu zose ni ukuvuga amashyirahamwe leta ubushikiranganji bubijejwe amayegirize kuko nanjye mvuga ko ama- donc amayegirize umuntu wese muri iki gihugu agira icyo akoze kugira ngo mugabo nta muntu n'umwe na- yaba leta ntiyobishobora yonyine yaba amashyirahamwe ntiyobishobora yonyine mbere na- na mayegirize ntiyobishobora yonyine bisaba ingufu kandi abantu bose baka- icyo kibazo bakagifata uh, kumwe bakacumva kumwe mu buremere kumwe cyane cyane baraba akazoza k'abana babo mu gihe bobana n'abo bantu abo bana babo ngene bazobana n'abo bana nabo nk'uwo mwumvise nk'umwana akurira mu ibarara kuva ku myaka ine hanyuma bagiye bafite imyaka ine uyu munsi bafite mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu ukuntu rero generasiyo yirindi izo zikabana n'abo bantu ni ugu- ni ugutora umuti hakiri kare I- i- i- i- ibarabara ntiryigeze rirera mu muco w'abarundi oya ntago ri- ntago byashoboka
nicyo gituma twari twakoze icyo kintu iyo iyo conference twegeranya abantu wa- wari nk'umutima wa- wari umutima ubiduteye kugira ngo hagire igikozwe hagire igikozwe kuko umuntu aba arara imbere icyo byobyara icyo byo- ingorane byozana kuko ingorane ze zizobura mu gihe umwana amaze imyaka ine atampore mama ari mu ibarabara a- muburya mara ikubita inzara ikubita hanyuma ngo uvuge ngo ngo byogenda gute ni ingorane Eh, reka twakire na ezekiyeri ezekiyeri kuri telefone uranyumva
ndabumva mwiriwe neza wiriwe urakomeye urahagana he wowe
ndi mu gisagara cya bujumbura Mhm. Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Mm, asetse je ni nk'intererano hama mu nyuma ndamubaza Mm,
Mm, ubwa mbere novuga ko nibaza ku creya centre de kute ni ikintu gikuru ca mbere kandi gikomeye mhm.
ariko amakenga ncangumana naya eske uno munsi umwana umuzanye impande yawe ukamwiriranwa mukamuyagisha ukamuha utuntu ukamwereka ko nawe uri umuvyeyi mm, asona ara- arakusanse y'umuvyeyi wiwe w'amaraso hama ku mugoroba ugaca umurekura ukigenda ntuzi iyo atashe normalema wowe uba uzi ko agiye mwajya barabara ari yasubiye eske n'uwo mwanya nk'umu- nk'umuvyeyi wi- wi- wisinye gukura umwana mu ibarabara eh, finalite y'uwo mwana urayibona neza ibihari ama ikindi naje nibaza kugira ngo ico kibazo gitore inyishu nk'uko n'abandi bakivuze leta niyo iri- iri- ifise uruhara ru- gusumba abandi bose mu gihe hatazohari abadesantre dankadrema y'abana si n'abana gusa no musigaye kuraba mu gisagara ca bujumbura abantu birirwa barazererana amayinite biruka inyuma y'imodoka ngo uragura amayinite uragura amayinite uragura amajourno ibindi abantu bize banaheje na za kaminuza ndabibona muri centre ville aho ukiye hose abo bantu barahari kandi kuraraba n'abandi daravenire urabona uti neje na jewe cyangwa uwundi ashobora guheza nje mu ibarabara nk'abandi gusa nk'abajeni ikintu dukwiye kugu- gukora ni uko twojana na association hama tukaraba icyo twokora nimba ari tukara gushinga agakese kabatatu ka bane batanu tugatererana tugafashanya nicyo mbona gikenewe n'ahandi ho nitwazira amaso ngo turaziga ubuzi bwa leta cyangwa ngo tuzoja mu ma mu mabiro kana yo gukoreraho mbona bikigoye muri make niba kuraje kw'abo bantu kuri iyo fondasiyo ariko nibaza ahanini boza baradresa de raporo bakavuga ati terane twara- nous avons enregistré tere ka danfa bari mu ibarabara bakamenya imvo dabord kubera ko abana baja mu ibarabara kubera iki yagiye mu ibarabara ya- yagiyeho kuva ryari eske mu muryango wabo bimeze gute niba afite batagize dotere za enquete wagire des spécialistes canke des enquêteurs ba legislateurs donc mama baze baraha raporo leta nibaza naho nyene nta kinini baba bariko barafasha ni nk'ivyo mwakoze urakoze ezekiyeri ndumva wuzuza ibyo ah, madame oda ndi umwami yari arimo avuga nyine ukagaruka no kuri icyo ki- igitekerezo cya Cargo uvuga ko eh, ibigo byakira abana bo mu ibarabara nabyo bikenewe reka tubanze twakire na Eric mbere y'uko nsubiza ijambo madame oda Eric uranyumva
yego ndabumva Eh, urahagana he Eric
jewe ndi mu gatumba Mhm. Ye, hanyuma ikibazo Mm.
cyawe cyangwa igitekerezo
jewe nashaka kwanza nshimire iryo shyirahamwe fonda- fondasiyo tabita Mhm.
hanyuma ikintu nashaka gushimikira ko ni- ni iyo nouvelle dekute
centre de urumva Côte.
mu bisanzwe centre de kute Mm.
mu bisanzwe mu burundi yari yakeneye nyine nk'amasantere de kute kuko abasabira udoguye bo mu gisagara usanga ari benshi rwose ku buryo wovuga ngo bafashe bose nta n'ibyo woshobora nta n'aho wobikura ibyo wobaha ubwa ndibaza habaye nk'amasantere de kute menshi ugafata nk'abantu ba- nk'abantu icumi bakaza icyarimwe nimba ari uwo munsi ukabagaburira mugasi- mukaguma muyaga muyaga mu- ubahira icyiyumviro ku buryo ba- ushobora kubungura mu bwenge bashobora kwitunga Eh, ndibaza ko ibyo byofasha abarundi benshi naho kuvuga ngo ngo ngo tugi- ngo ubafashe bose ngo ubahe intererano ngo uzoze urabafasha ngo ubashyire mu kigo ibigo ni byinshi biriyo mugabo nta n'umunsi uzosanga ngo bamaze abantu bose bari mu mabarabara kuko bamwe baravayo abandi bakajyayo Ubu icyari gikenewe ahubwo ni ni gukwi- kwiragiza ayo masantere de kute ikindi nacyo
Yego.
ikindi na i- ikindi nacyo Mm.
nagira mbaze umutumire ni sinzi hari umuntu yari yakibagije mugabo ntiyacishuye neza Ikihe?
none sa fondasiyo tabita Mm.
ikorera ibijumbura gusa cyanye ntabwo kirashikaye iyo umu- umuntu aca- aron- arondera nk'umutsinzi kugira muronke neza kugira bavugane Mhm.
yo muronka gute Mhm.
icyo kibazo cyanjye murakoze urakoze Eric twakire na Desire Desire uranyumva
niko ndabumva mwiriwe neza wiri urakomeye urahagana he
ejo ndi bujumbura Mhm. igitekerezo cyangwa ikibazo ngomba kuvuga ku bye- yego byerekeye nka- bavuga nk'abo bana abo basa nk'abari mu ibarabara ngaha mu gisagara cya bujumbura kandi n'abantu bakuze barimwo cyane Mhm.
yego ndumva yuko bari bafise kubitaho kimwe gusa hari hara- nk'iyo santere ibonetse izoza ibita ariko zirabumviriza ndumva ko byoba ari byiza cyane me hariho abandi usanga bari mu ibarabara ugasanga ni kubera yoba yarabuze icyo akora cyangwa ugasanga kandi yarafise nk'ingufu zo gukora ugasanga ni nk'umuntu ashobora kuba yarajya mu mashuri ugaheza nk'amashuri ukabura iyo uja n'iyo uva ukabura umutaha ukabura n'akazi urumva rero niyo mpamvu usanga ari abantu bari mu ibarabara benshi ugasanga naho nk'undi mbere hariho n'abandi usanga batari no mu ibarabara ahubwo ugasanga n'abari ngaho mu gisagara cya bujumbura akaba asa n'uri mu ibarabara abo icyo mbona gusa bagiye barabumviriza kimwe gusa bakumviriza nk'ikintu umuntu yoba agana mu mutwe we cyo bakiriyo hanyuma ba- bakumviriza uburyo bamufasha ari nko kumufasha mu byo gutegura amaporoje bakabimufashamo murakoze urakoze cyane Desire ubwo twibutsa abo turi kumwe ku iyi ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga aho tuganira na Madame Oda Nduwumwami wo muri Fondation Tabita Action tuvuga ku bibazo by'abantu baba mu ibarabara cyangwa se ababonekamo basabiriza abato n'abakuze nagira ngo madame uh, oda musubize abakunzi b'ijwi ry'amerika bagarutse cyane kuri kiriya kibazo cya centre de coute n'ibigo byo kwakira abantu baba mu ibarabara kugira ngo bafashwe ni impungenge rero eric uwo mu gatumba yagaragaje ubwo byose mwabyumvise nagira ngo nde- ndetse na ezekiel nagira ngo mubasubize
ariko ndabashimiye Eh, mu bisanzwe baba- bagize- barabije ikibazo ku bijanye na centre de coute iyo centre de coute mu by'ukuri ntiyugururiwe abana bo mu ibarabara gusa ariko yugururiwe abo bantu bose basa n'aba- n'abari mu bibazo basa n'abarengewe abantu basa n'abafite ibikomere abantu basa basa n'abatamerewe neza neza mugabo iyo santere de kute ni kuzoba ari ukumviriza abana bamwe barabara gusa ngo twumvire tuzumviriza abantu ariko kandi tuzigisha abantu tuzigisha abantu kuko bateguye n'igisata cya- cyo kwigisha antropenariya ibintu byo kwigisha ibintu bya environnement ibintu nk'ibyo ni nyine umuntu yo kwiteza imbere rero hazobaho no kwi- hazobaho kumviriza no kuremesha ariko kandi hazobaho no kungurana ubwenge kuri abo bantu by'ukuri hari ikibazo umwe yabajije kandi cy'inkoramutima kandi icyo natwe nicyo twashikirije uwo munsi wa konferanse turavuga tuti ni koko a- hari amashyirahamwe menshi ariko arigisha entrepreneuria rikarigisha urwaruka kwiyungunganya ariko none natwe tugaruka tubaza iki kibazo kandi icyo tukibaza leta tukakibaza um- umuntu wese ari muri iki gihugu none uwo muntu w'urwaruka yigishijwe entrepreneuria hari n'ibyo yakuye ku ishuri hari n'ibyo azi hari n'ubundi bumenyi azi none ahaguruke ni iki ahaguruka ni iki kuko kubimenya ntibikwiye ifo kuronka ikiguhagurukana nicyo gituma tuguma tugaruka kuri wa mutima wo gufashanya isoko nimba ari leta yogira bije nimba ari ayo mashengero yokwi- yokwiyungunganya Eh, sinzi umunsi umwe nigeze kuvuga nti ba- ni amashengero akunze kubwira abakristu babo ngo nibisonzeshe ngo nibisonzeshe dushobora no kwi- no kwisonzesha amayinite umunsi umwe ku wa mungu umuntu wese atonze ku rusengero agatahana igihumbi uyu munsi ntibobura abantu aba- abantu bangahe bahagurutsa bagatanga udukorwa duto duto byose bite- bi- biva ku mutima w'urukundo n'umutima wo kubabarana wo kubabarana ukumva ko udategerezwa kuronka ibintu byose hariho abandi bantu vurema bari hasi ata kintu bafite rero i- i- iyo wewe uhagurukije umuntu nawe uba uteye eh, novuga uba uteye inkunga leta cyangwa uba uteye uba ushyigikiye uwo muntu Mhm.
Re- eh, none iyi santere de kute rero izaba iri Mhm.
ikorera i bujumbura gusa cyangwa uwa- uwa- hari uwari ubajije erike wari ukigarutseho wabaze tuzakorera hehe hanyuma n- uwabasha uwabakenera yababona gute Wa- yakuronka ate haba kuri telefone cyangwa kubaha aderese y'aho muzaba mukorera ahantu tuzokorera tuzokorera ari sale tuzokorera iri hafi ya katedarale eh, yitwa garase hanyuma inimero za zacu za telefone ni mirongo ibiri septante cinq quatre savant dix cent seize Ni- no- cyangwa mu ki- mu cyangwa kirundi supanete mu kirundi neuf cent quatre-vingt-six ibiri na mirongo irindwi na gatanu magana ane na mirongo ibiri magana atandatu na cumi na gatandatu iyo ni simafu hanyuma rero ni mirongo irindwi n'icyenda ah, majana icyenda na mirongo umunani na gatandatu ah, majana indwi na mirongo itanu na gatanu Mhm. Ye, ubwo ndumva ndibwira ko ayanditse hanyuma akazabahamagara cyangwa se igihe yabakenera mirongo irindwi na gatanu magana ane makumyabiri gatandatu rimwe gatandatu mirongo irindwi n'icyenda icyenda mirongo irindwi na gat- ah, icyenda mirongo inani na gatandatu karindwi gatanu gatanu Ye, hanyuma ikindi bari babajije wa Ezekiel yari afite impungenge z'uko gukura umwana mu iba- ushobora gukura umwana mu ibarabara ariko kandi akazaba akazaba yakongera akanahagaruka utabanje kureba umuzi w'ikibazo ngo babe ari cyo ukemura we yari afite impungenge ko eh, hatabaye ibigo bibakira nta nta muti waba wa- waba uhagije w'igihe kirambye waba ubonetse
bagiye baronka impanuro cyangwa eh, bakaronka bakaronka eh, bakaronka abantu babaha impanuro ugasanga ibarabara bararivuyemo kandi abo bana baba abana beza cyane twagiye tubibona henshi abo bana baba aba mbere mu ishuri no mu buzima busanzwe ari abantu ubona baba bari bameze neza bari sitasi rero umwana wo mu ibarabara kumwumviriza nabyo ni- nabyo ni ikintu kinini kuko hari igihe agenda kubera muhora mwumva imyaka ngo ya adoresanse akagenda asa n'ugize eh, izina navuga roberiyo Ah, hari iki- icyo apfuye no muhira ko batamwumvise muri iyo myaka arimwo naho bikamutuma ajya mu ibarabara iyo rero ahuye n'umuntu akamu- akamugira inama neza uyu mwana ara- araba- ara- ara- araba umwana nicyo gituma muri ibyo- muri iyo santere muri iyo sa- muri iyo santere de kute yitwa kwa zoramo ibintu byo kwigisha ni ukuvuga ngo n'ubu dushoboye no kuronka urwaruka twigisha kugira rugende kuroba urundi rwaruka ruri mu ibarabara ruri mu biyayuramutwe ruri mu kaborerwe cyangwa mu busambanyi biroroshye cyane ko umwa u- u- u- u- u- u- urwaruka rugenda rukabyira urundi rwaruka baba bafite rangaje bavuganamo bakumvikana rero ibyo byose ni inkoramutima ibyo byose ni ukugi- ni ukugira ibishoboka byose kugira ngo hagire igikorwa ariko ngaruka kuri cya kindi nta shyirahamwe nta mugwi n'umwe uzoshobora ikibazo cy'abana bo mu ibarabara kiretse abezaho icyo kibazo bagiye hamwe bagakorera hamwe icyo twise ihunze gukorera muri sinarishi byoshoboka ntibyonashoboka koba ari uku- koba ari ukubesha abantu ahubwo ni ukuvuga ngo fondasiyo habitatisiyo hari icyo yokora ku bana bo mu ibarabara yonyine cyangwa n'ayandi mashyirahamwe akomakomeye yagiye ahaca umuntu wese arakora akageza ahantu mugabo nta na rimwe umuti wigeze uboneka icyotuma umuti uboneka ni uko kuko leta irafite ingufu zayo aba- aba- abanyamadini barafite uburyo baganiriza abantu bakabakura mu bibi bakabashyira munsi y'ibi amashyirahamwe arafite ukuntu yotera inku- inkunga aga- aga- agatanga agatanga uko asanzwe atanga imfungurwa n'ibyambarwa n'ibindi aba bantu rero bose batagiye hamwe ni ukuri nta gishoboka nta gishoboka kandi ngira ngo icyo twese turacyemeranya Eh, ndibwira ko ari byo namwe mugamije mushyiraho iriya centre de kute kandi bizashoboka Eh, twibutse rero haba twumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
uruhagarara nahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwaje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko ngo nje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
ikiganiro muri isanga kirakomeje ku ijwi rya amerika dusubire ku murongo wa telefone twakire masabo masabo uranyumva
nakumva nakumva ye urahagana he masabo
ubundi bujumbura Mm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ngomba mu ndamukiza umutumire Mm, arabumva
Ah, ikibazo ndagifite ubwa mbere ngomba kubashimira virema abantu bafite umutima wo kwiyumvira ati turabe icyo twakora kugira dufashe abana bo mu ibarabara na cyane cyane ngira ngo kugira abaze mu ibarabara baronke ubusanzwe bw'abandi bantu bose basanzwe hanyuma mugabo ikibazo mfite nagomba kubaza ko biyumviye uwo mugambi tukaba tubona hari amashyirahamwe menshi yagiye arabaho kuva kera n'ubu ariho kugira ngo ari eh, yige icyo kibazo arabe ngo dukora abana mu ibarabara mugabo tukaba tubona aho kugabanuka batwara none iyo dusere bereka ko bobo hari ikintu boba bazanye ibisubizo gishobora gukora abana mu ibarabara nimba hari naho baba badufata ko ari inyungu zabo bariko barakora canke tubafata ko ngo ari umugambi kugira ngo batagira akaduha ihangiro bafite ubwo noba nasitasiyo
Eh, telefone yawe ntabwo irimo gutuma tukumva neza ariko ndumva iby'ingenzi two- dusa nkaho twabyumvise
ndiko ndavuga ko yoduha ihangiro Mm.
hanyuma ahejeje kuvuga ko atanu na bamwe boshobora kuza bakura abana mu ibarabara ngo kiretse bareye hamwe bose none ko bose bafite uwo mutima wo kuja hamwe uwo mutima twita wo gukura abana mu ibarabara tubuze n'iki kugira ngo baje hamwe n'ayo mashyirahamwe yari yose afite uwo mugambi wo gukura abana mu ibarabara kugira ngo bishoboke bikunde bave mu ibarabara canke naho batubwire i- intumbero bafite kugira ngo umwe wese asubize ishyirahamwe ryiwe ubundi ryiwe nimba atari ukugomba inyungu zabo nibaza ko yoduha umuco akatubwira ikibuze kugira ngo bajye hamwe murakoze urakoze masabo twakire na Freddy Freddy uranyumva
ndabumva eh urahagana he
ndi mu kirundo Mhm. Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Mm, kwanza mbanje kuramutsa umutumire Mhm, arakumva
Eh, bo rero nagira ndamubaze avuze ko naho iyo iyo uko yogi- bogira kose n'iryo shirahamwe bafunze atatushikako Eh, batavuganye na leta canke eh, n'amadini atandukanye nagira ndamubaze mbehoho hamwe batovugana kwiz- ko leta zagiye zirabaho n'amadini yamyeho ataco bashitseko amwe batovugana agira ico bamufashije wewe ya- yoca biheba yateguye iki abona azoshobora gufasha abo bagorewe mw'ibarabara nkaba nagira icyo mvuga kuri ico kibazo nibaza ko leta ariyo ifisemo uruhara runini kubera turavye nka bagiye yagiye irapakira idugana mu misozi mu ntara ahantu hatandukanye bari gupfuma barondera nta kuntu bari kurondera ikigo bagashyiramo bajya bakiri bato kugira barabe icyo babafasha ari kubigisha imyuga Eh, bagafata n'amakomine nka bajya basaza ataho ataco bagishoboye gukora bagafata nk'amakomine baka bikajya mu migambi y'amakomine bakitwa ntaho nikora bagafashwa n'amakomine
Eh, Murakoze.
urakoze cyane Freddy twakire na Samuel Samuel uranyumva
ndabumva Eh, amahoro n'amahoro nawe se
yego n'amahoro turashima mm, eh, jewe manje kuramutsa uwo mutumire kwanza Eh, arakumva uraduhamagarira he
ndi mu ntara ya gitega Mhm.
Eh, ndam- ndamubaza uti yego ndamutera nk'intege uti ni byiza cyane eh, kugira umutima nk'uwo wa kibyeyi
yego ariko nongera nsubiza inyuma mvuga uti sinzi ko azobishobora bivanye n'ukuntu ukeneye turiko turabona ngaha mu gihugu nka jewe nko- nko mu ntara ya gitega kweri aho na- nahora- naho mba ni ukuri eh, mu- mu byo naho- nariko ndabona nta bukene nk'ubwo turiko turabona ubunye buriho ibyo rero byo kuvuga ngo abana ngo azoshobora ngo kuba- kugerageza ngo abakure ngo mu- mu- mu- mw'ibarabara emwe je sinzi kuko mbona n'ibintu byagiye bihinduka nkabona n'ababyeyi bamwe bamwe bamufashije ibyo bikorwa bagiye ba- basubi- ba- bi- bi- bahunga bakava muri iki gihugu je nyumva kwe nagerageze byashoboka bizaba ari byiza cyane Mm. ndibwira ko yavuze ko buri wese agomba gushyiraho ake agashyiraho ingufu ze kugira ngo ikibazo kibashe kubonerwa umuti ntabwo we bwe wenyine cyangwa se fondasiyo ubwayo yabitugaragarije ko yonyine ubwayo ita- itabishobora ko bo- bose Yobe- bagomba yobe- gufatanyiriza hamwe
Eh, yobe imaze nk'iki- nk'ikiringo ki- kingana gute ikora twumve- twumve yuko a- a- babifisemo uburambe kugira ngo abana nabo ba- abazobegeranye bafise bafise bafise ubushobozi Mhm. Eh, urakoze samweri reka duhe umwanya rero oda w'umwami nagira ngo ubwo muri aka kanya musubize aba bamaze kugira icyo bavuga kuri iki kibazo mwumvise ko bagarutse cyane ku mashyirahamwe gukorera hamwe bavuga ati amashyirahamwe yabayeho yaharanira gufasha cyangwa se gukura abantu mu ibarabara ariko bagasanga aho kugira ngo abantu bashire barongera bakagaruka bakavuga ati habuze iki kugira ngo rero ayo mashyirahamwe akorere hamwe noneho ikibazo kibashe kubonerwa umuti na Fredi rero nawe wongeye ati amadini na leta mushobora gufatanya ariko se batabafashije muzabigenza mute muzabiheba mwateganyije iki Aba baravuga rero bati niba atari ku nyungu zanyu bwite mwatubwira igishya muzanye kugira ngo mube mwa mwafasha aba bantu noneho ikibazo wenda kibashe kuba cyakemuka mukakomereza no kuri cya cya samweri nawe ubaza igihe mumaze uburambe mufite muri iki gikorwa kugira ngo ah, ababagana babe bagira icyizere cy'uko hari ikizahinduka
murakoze kuduha ijambo Eh, bagiye babaza ibibazo bitandukanye kandi nibyo Eh, mu gihe ba- leta n'abandi bose bataje hamwe ngo babikore ntitwobireba kuko n'ubundi twabikora kugi- kuga- ku- ku- nuvuga twagira ibyo dukoze ku giti cyacu hari ibyo twa- twakora ku giti cyacu tuta- tutari kumwe nabo bose mugabo nta musaruro munini byozana kuko n'abandi bari bagerageje Eh, sinzi ikindi yabajije yabajije ati nimba bitari ku nyungu zanyu sinumva inyungu zacu aho ziba hari mugabo inyungu aho ziri reka ndazikubwire ni uko igihe i- i- nawe nyine abifitemo inyungu igihe abo bana ubwo rwaruka izo nguvu ari umutahe igihugu cyari gifise utari kurako utari ku navuga ko egisipurate utari kurakoresha utari kurakoresha utari kurazana umusa- ibabyatsa umusaruro ni ukuvuga ngo ni ubuhombe ku gihugu ni ukuvuga ngo abana bo mu ibarabara bagumye mu ibarabara ni ku buhombe bw'umurundi wese kandi ko abana bo bava mu ibarabara ni ku nyungu z'umuntu wese kuko eh, ngo mu- mu- hari umugani w'ikirundi bavuga ngo mu ndarara inzara akazindikirizo ni ukuvuga ngo iyo umuntu abayeho ubuzima bubi twarigeze kuba turiko turavuga ku bantu ngira ngo tuzobironkera ikindi kiganiro ikindi gihe abantu ba- bagiye bahura n'ibikomere ukuntu bateje ingorane muri sosiyete rero wowe uriko uravuga wibaza ngo yoba ari inyungu ya fondasiyo yoba ari inyungu ya fondasiyo ahubwo bikunze woba ari ku nyungu ya twese abarundi ariko kandi hamwe atacokorwa ndakubwiye yuko bwoba ari ubuhombe ku barundi bose kuko n'ubu murabona ko bitaba bimeze neza biba bimeze neza mugabo icyo icyo nama mfite ko eh, icyizere ni uko atamuntu yohera yo- yohere- umuntu wese arashobora kugarukwa umuntu wese arashobora guhindukizwa akagaruka bitewe n'imfashanyo yaronse kuko twagiye tuvuga ko ko harimo abashonje hariho n'abandi bakeneye gahunda tuta nicyo gituma mvuga nti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara nicyo kwitondera umwana wese umva bose baravuga ngo tujane muri santere tubahe imyuga tubagire gute nakubwiye ko hariho n'abana bafite n'imiryango yifite ariko uyu munsi bari mu ibarabara ahubwo ni ukurondera umuzi icyo gituma abo bana ba- bagenda bagenda kuba mu ibarabara mu ibarabara ntiharyoshe ni ukurondera rero kuko jewe natanze akarorero ku ubuhamya bw'umwana jewe niyakiririye ngasanga abandi bana b'iwabo bose baragiye mu ibarabara ababyeyi babo basa n'ako abana bagisorora mu ibarabara kandi urwo rugo rutunze Ni ukume- nicyo gituma mvuga nti hari uruhande rwa leta hari uruhande rw'amashengero kuko amashengero afite uko yigisha n'uko n'uko asengera abantu n'uko aba- abumvisha ibintu ugasanga abantu barahindutse hariho rero no mu kibano no mu kibano umuntu akamenya icyo akwiye guterera rero n'ubu ndabisubiyemo naho hoba ikigo abo bantu batatu bategereza gukorana ni ukuvuga leta amashu- amashengero n'abandi basanzwe bako- bako- bafite umutima w'urukundo wo gufasha A- bategereza gukorera muri iyo nyabutatu kugira ngo a- icyo kibazo kiveho mugabo kivuye mu mizi ku- ku- ku- ku- kumuha imashini none nta mashyirahamwe yatanze amamashini aka- akagira ibigo tukabona yuko yego hariho abavuyemo mugabo ntibabishoboye kubikora byose I- ni ukuraba uwo muzi icyo gituma hari abana mu ibarabara ikibazo cy'abatamakazi nacyo wenda kigarutseho ni ukuri abarundi tugarukane wa muco wacu wa kera umuntu w'umutamakazi ntikwiye ko ajya gusabiriza indya z'umunsi umwe mubana wocumba ukamuha utuboga agakoza niba bakirya na byinshi nta nta na byinshi baba bakibasha kurya nimba ari icyo gitenge nimba ari iyo pantaro ukagenda mukamuha akambara akareka kwigwa arajya kuyerera mu ibarabara asa n'amagara agize ni ibara ku gihugu ni ibara ku- ku- ku barundi aho umuntu w'imyaka mirongo umunani ashaje agasangukira mu ibarabara ni ukuri icyo kintu abariko baranyumva bose bo- bo- bo- bokifata nka nkama bakavuga ati ni ukuri ibyo byovyo turabishoboye kuko muri ibyo by'abana bugwaruka ariko twavuze abana bo- abana bo mu ibarabara ntitwavuze n'ubundi rwaruka kuko bahevye amashuri nago nyene ruja kuma- ruguma rumarigara ata- ata- atakaze ni umutahe munini leta ntigira icyo ibyiyumviriye ko abo bantu babahagurutse eh, im- im- kwigishwa barigishijwe za entreprenariya bariko barabyigisha ahantu hose ariko ba- ba- barondere ambije ba- nimba ara- ari ayo mashyirahamwe asanzwe afasha uburundi bafashe kugira ngo uwo mutahe igihugu ni ukuri igihugu cy'u Burundi kiratunze ko gusa urwaruka urwaruka n'inguvu niwo mutahe babahagurutse nta bana bo kuba mu ibarabara nta mwana wo kurega ishuri atajya mu ibarabara nta mwana wo kuvukira mu ibarabara akarikuriramo ibarabara ntirirera ntizitigere rirera abana b'u Burundi
iyi ni Niko radiyo nashoboye kwishyura ibibazo bambajije Eh, turakomeza hari n'abandi nabo bategereje kubaza Eh, twibutsa ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu twumvira kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri dusubire ku murongo wa telefone twongere twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika ruwi niwe tugezeho uranyumva
ndakumva cyane rwose jeni mukankuzi ye urahagana he ruwi
ubu ndi mu ntara ndi mu ntara ya rumonge Mm, murakomeye Eh, muri umunge buri wese arashima iteka nawe murakomeye ngaho kuri rya amerika rwose ntabwo- nta nta kibazo turashima imana ikibazo cyawe cyangwa Rwanda.
igitekerezo
yego maze ndamukize umu- umutumire kwanza Eh, arakumva
yego cyangwa ndamukize n'uri mu ngabe by'amacyambu cyane rwose Mhm,
ikibazo cyanjye je ntabwo mamaze uwo mutumire mm.
none ubu bafise ubuhinga bukomakomeye cyane rwose ko mbona amenga abana bo mu baraniwe cyane rwose cyangwa ubu bafise ingufu ubona yuko boza bafasha no mu gihugu ariko ko mbona abana bo mu barabara bari mu bihu- bari bari bari nko nko mu bundi hose Mhm, akandi kabazo nagomba ndamubaze mm.
nagomba ndabaze mbega aho mbere kayoba ifise yoba bafashe mu mugongo bifise mu rwara cyangwa nta- leta ntibafashe mu mugongo ubwaje cyo ubona Mm.
none nuko leta n'ukuri yoshyiramo yafashe iryo shyiramo ukuri nawe igashyiramo ingufu kugira ngo abana bamubara ko ibarabara si ryiza cyane rwose uburyo ibarabara ntirirera nk'uko umutumire yabivuze Mm.
ni ukuri rero basaba yuko leta yobafasha- yobafasha kweri ikabita abasha bakagerageza kweri bakaraba ingene abana bamubara bava mu barabara kuko ubwo abana ni benshi cyane rwose mu barabara kandi babaje simbona nuko bizaba bikunda ko ndabona n'ubu abana baguma bagenda mu barabara kuko ndabona n'ubu hari ubukene hari iki ni ukuri bagerageze no kuri leta nayo bafashe kabisa barebe yuko byo- byoshoboka kabisa kandi nako umuntu ace akomeza kwera asenga kugira barebe yuko abana bamubara kuko turabona bari ku bwinshi cyane rwose kabisa inshuti yanjye Mm. naho aho uri urababona benshi
Eh, sa aho uri nawe urababona benshi mu ibarabara ni ukuri jewe abana bema jewe iyo ngiye nko mu bwo kwibarabara igihe usanga hicaye abakecuru abana batoya babasanga heca- hari n'imisore umuntu akitegeza mbere akabona ati "Mbona mbega nk'uyu muntu hari na bamwe usanga bafite ingufu ugasanga bagiye mu barabara kandi bafite ingufu zo gukora umuntu akitegeza rero nk'uyu kweri bizokunda gute ugasanga bamwe basanga bamwe barahindutse no guhinduka ugasigara uvuga ati none mbega nk'uyu muntu burya azogerageza asubire kuva mu ibarabara aje mu muryango wabo
Mhm, ni ukuri kabisa n'ibyo sha- icyo nasaba gusa uwo mutumire verema numva yuko menga babifitemo uburambe ni ukuri bagerageze bamwe niba babifitemo uburambe kabisa mugabo se barebe no hagati mu gihugu bagere kubera no mubazi ko no hagati mu gihugu nabo nyene bazi yuko abana bo mu barabara- mu barabara bariyo mhm.
kabisa bafashe verema leta nayo ibafate mu mugongo kabisa bafashe no kubaha intebe kabisa n'uburyo bukomeye kugira ngo abana vuba barakora bana yuko ikibazo cy'abana bo mu barabara ari ikibazo gikomakomeye cyane rwose verema gusa intererano yanje yayo ca- kabisa murakoze cyane rwose urakoze cyane nawe ruwi Eh, eh, ego ejo ni mukankuzi nawe ndakwifuriza akazi keza ngakuryame kamwe ndavugize na Fredrick ngo ndikije urakoze cyane ndamuramutsa rwose twakire na prime uranyumva prime
yego ndabumva Mm, urahagana he mbese
ndi mu gisagara ca bujumbura Mhm. Eh, Oh, ikibazo nagomba, cyawe cyangwa mm, igitekerezo ndamukirize umutumire hanyuma nshikirize icyumviro cyanjye yego arakumva ni ukuvuga hari amajambo yagiye kuvuga amajambo akomeye cyane yavuze ngo ikibazo cy'abana bo mu ibarabara ni ikibazo umurundi wese haba mu mashu haba mu byerekeye amasengero waba- abategetsi n'abandi badaharanira inyungu za politiki bakwiye kujyamo kugira ngo igihugu kive mu kaga ariko jye nagomba ndamubaza akabazo kavuga ngo mbe ko tugerageje kuraba ibintu by'abana bo mu ibarabara ngaha mu burundi atari ibintu byo kuvuga gusa ego gutera akamo birakenewe ariko kandi ku- kuba bafise n'inguvu zo gufasha abo bana mu byerekeye uburyo nabyo nyine ko bikenewe nagoma ndamubaze mbe bo- bashobora kuba babafasha mu buryo bumeze gute babaha amafaranga babaterera mu buryo bumeze gute ako n'akabazo kanje ka mbere Bo, hanyuma ikindi nacyo nagoma ndamubaze mbe boba bakorana gute na leta ko ibyo ndabi- ndakibajije kubera ko ngerageze kuraba nk'ingingo zifatwa muri ino minsi hariho ingingo ugerageza kubona ko zisa n'izokwe- zizokwega abana bo mu ibarabara benshi dufate nk'akarorero ubu a- ibintu bikorwa n'ugwaruka mu burundi usanga ubu bitoroherejwe dufate nk'abantu ba- bakora nk'ibintu byo gutwara abantu n'ibintu ku mamoto Mm.
ubu urabona ko nta kazi bafite mu gisagara ca bujumbura badandaza ivyamwa n'ibintu bikorwa n'abantu b'abajene nta kazi gahari ubu hagiye ko n'ingingo yo ku- kugara imbibe hariho abajene bahora bagenda bakaja bakajabukira igihugu bakaza kudandaza utuntu twabo ugaca ubona neza yuko hamwe ivyo bintu vyo bandanya bi- bimeze uko bimeze igitigiri kizokwiyongera ba bantu twahora tuvuga ko bagiye kugabanuka ahubwo biyongere ishyirahamwe ryabo ririko rikora iki kugira ngo izo ntambamyi zo- zose zihave hanyuma ugwaruka bw'uburundi rutere imbere nk'abandi bose ni ivyo bibazo vyanjye murakoze urakoze prime twakire na thomas thomas kuri telefone uranyumva Hello? ndakumva Eh, urakomeye Hello?
urahagana he
yego eh, ndi bujumbura Mhm. Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Eh, ahanini nago- ego ahanini nagomba nshimire uwo mupfasoni kuri iki gitimbira ariko arashyikiriza Mhm.
Hello?
yego turakumva
Eh, muri make novuga nti inshingano ya mbere ni iya leta mu gukura abana mu- bo mu ibarabara kuko tubirabye umutekano urakenewe mu gihugu ariko iyo urabye abana ngene bariko barayerera mu ibarabara ugahura hari n'abana bahohoterwa ugahura abajejwe umutekano ntacyo bafasha novuga nti barakwiye gufata in- in- intumbero nk'iyo perezida ndayizeye yari yigeze gufata aregeranya abana bo mu ibarabara begeraniriza mu kigo barabafasha barabigisha imyuga itandukanye ku buryo abo bana harimwo n'abavuyemwo baronka ukuntu biteza imbere kandi ikindi nacyo nosaba uwo mutumire ni uko yo yofata ukuntu yorondera abantu mu baba bakorana mu mashyirahamwe bakaraba ukuntu bavugana nabo muri leta hakabaho itegeko yubahiriza abana bo mu ibarabara ku buryo umwana afashwe wo mu ibarabara abona aboneka ko ari umuntu kuko hari aho umwana ahohoterwa ugahura arabuze n'aho yitwara ntibamuvugire ntagire nte ugahura umwana ni uwo mu ibarabara ukamengana umuntu w'intabwa kandi bagerageze bigisha ahanini abarundi n'umutima w'urukundo kuko abarundi bavuga ko umutima w'urukundo watakaye ku buryo umwana wo kumufasha ahubwo amubonye mutoteza ukamenga we kuba ari yaragize ubuzima bubi umenga niwe yabyiteye yahanini n'ibibazo by'ibanze byari nk'ibyo mugabo novuga nti barabe n'ukuntu bokwegera inama nshingamateka ishinge itegeko yubahiriza agateka kazina muntu ku buryo umwana azokwama yisanga ari- ari umwana w'igihugu atari uko umenga kubera umwana ari umu- ari umwana w'umukene umenga si umwana w'igihugu murakoze murakoze cyane thomas rwose kuri ibi bitekerezo byawe duhe umwanya rero o- oda nduwumwami ni nk'ijambo ryanyu murebye mugerageze gusubiza aba- bakunzi b'ijwi rya amerika mu byo babajije bagaruka cyane ku bufatanye hagati ya leta namwe muharanira agateka ka- k'abantu baba mu mu ibarabara U- wumvise ko na thomas asabye itegeko ryaba ryarinda abo bana bo mu ibarabara kugira ngo bafatwe nk'abantu haboneke umutima w'urukundo Eh, hari rero n'uwabajije prime wabajije uburyo mufasha abo bana muri make nagira ngo musubize ha- mbere y'uko dusoza ni iki- akanya gatoya dusigaranye
ariko tumarabajije ikibazo ntanabajije ikibazo ahubwo aratwunganiye nawe ndumva afite umutima w'ububyeyi twese turiko dukoreshwa n'umutima w'ububyeyi nta kindi umutima w'ububyeyi ni urukundo byariko aravuga ko abana bo mu ibarabara bahohoterwa ibyo ni kuri barakubitwa barumva kuko baba bakoze mu bintu by'umuntu bisonzeye nyine barabikoramwo hama bagakubitwa niyo batokubitwa nyine uko baba basa n'uko baba bameze ha- hari abantu baca hari- hari igihe baca- bafatwa nabi ni ukuri icyo kintu avuze ni ikintu cy'inkoramutima abana nabo nyine barakwiye agateka abo bana bo mu ibarabara barakwiye agateka kabo kandi cyane cyane umuntu wese ak- akabyumva ati mbega yaba ari umwana wanjye ari mu ibarabara ni ukuba amerewe gute noza umwana wanjye mu ibarabara ni byose kugira wumve neza uburemere bw'ikintu banza gusa n'uwukirarishako mbega yoba ari umwana w'iwanjye byomerera gute ndamubona bariko bamutera agapira hariya mbona asa nabi mbona eh, arara nabi akavugwa akameze gute rero icyo ariko aravuga ni ukuri ni ukuri ni umuti- ya- ya- yagerageje ku mutima w'urukundo n'umubyeyi Eh, Mm, reka- naho re- reka mbashimire tuzongere tuganire reka mbashimire hano niho ikiganiro kirangiriye nicyo gihe twari dufite mwakoze rero madame oda nduwumwami namwe mwese ababajije abatanze ibitekerezo byanyu tubashimiye mwese abaduteze amatwi abatwakiriye iwanyu mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika